iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kandi no kuri radiyo inshuti ya bose mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muradukurikira kandi kuri facebook kuri radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wa eshatu radiyo yacu viyewe akadomo com muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
uyu munsi rero turi ku wa gatandatu ni tariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kabiri mu bihumbi bibiri na makumyabiri nk'uko mubimenyereye buri wa gatandatu ni umunsi w'abakunzi b'ijwi rya amerika tubaha ijambo tukabaha umwanya wo kutugezaho ibitekerezo icyo mubona aho mutuye n'aho mugenda iwanyu aho ngaho amakuru ahavugwa dore ko tuba twamaze iminsi itanu yose tubabwira ibivugwa hirya no hino ku isi aba ari umunsi rero wacu wo kubatega amatwi kugira ngo namwe mutubwire uko bimeze hagati ariko tunanyuzamo tukabashyiriramo indirimbo zigendanye n'ibihe tuba tugezemo
Yeah. y'urukundo igana imana mu nema y'umutuzo igana amahoro mu ngabire yo kwicisha bugufi by'ingenzi iyo numa niho ikunda gukora icyari yisasira imigenzo y'ubudatenguha ikiyorosa isengesho ry'ibisingizo igoboka abahanzi batakigira inganzo iyo numa niyo nziza niyo dukeneye wanuma we ngwino wanuma we ngwino ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc indirimbo inuma ya kizito mihigo umuhanzi w'umunyarwanda uherutse kwitaba imana i kigali mu rwanda uyu munsi hakaba habereye imihango yo kumusezeraho bwa nyuma umuhanzi wagize uruhare rutari ruto mu muziki w'ikinyarwanda mu bihangano by'ikinyarwanda no mu kwigisha amahoro n'ubwiyunge mu rwanda ku murongo wa telefone rero dufite david ikaze mu kiganiro muri sanga david uranyumva birumvikana ko david atari hafi ya telefoni ye reka twakire abraham eh david waje
nakumvaga nanjye ndiho nkuvugisha ntihumve ye tuguha ikaze mu kiganiro muri sanga ye
ye murakoze cyane ntabwo twezerukanye Eh, bari barambyize barabaye benshi
ubu turavugana uri he
Eh, nk'ibisanzwe ndi ingororero mu burengerazuba bw'u rwanda ahitwa kuri mbuye ye aho ngo ingororero muratangaza iki
Ah, ngo turi aho nk'ibisanzwe turashimye na dore n'akavura kamaze kugwa Mm.
Eh, nuko rero uti urashaka ko tuguha ijambo mu kiganiro muri sanga umwanya ni uwawe
Eh, murakoze cyane ndavuga ku nkuru ebyiri mwatugejejeho Eh, ndahera ku nkuru y'akababaro y'urupfu rwa kizito mihigo Mm.
Eh, mboneraho no kwihanganisha umuryango we ndetse n'inshuti ze n'abandi bamukundaga
Mm.
ariko eh, ngewe icyo ngarukaho ntago ntago nenda kuvuga eh, uburyo kugaruka uko yapfuye cyangwa se ngo mere nk'abandi bagiye bavuga byinshi bishakiye ariko ah, nge ndanenga ahubwo ndanenga eh, abafashe urupfu rwa kizito nk'iturufu cyangwa se eh, bakabona nk'umwanya wo kwinegura ngo bamuvugeho ibyo bishakiye Eh, aho nabonye ko hari abantu bamwe bagiye bavuga amagambo nge ntakunze ndetse atari meza Eh, nkaba nibazaho kugira ngo umuntu apfe abantu bifatanye n'abandi kubabara cyangwa se bihanganisha abasigaye ahubwo bakabona umwanya wo kwivugira amagambo yabo Eh, urukuge rwambabaje cyane nubwo kizito nta nta byinshi nari muzi ariko najyaga mubona ku mbuga nkoranyambaga nkumva n'indirimbo ze Ah, ngewe ku giti cyane navuga nti no kumureba byonyine ku ifoto nabonaga ari umugabo mwiza nubwo yatarashaka ariko yari umusore mwiza kabisa ubona ko no kumureba byari binyuze amaso Eh, gusa nyine Eh, uko byagenda kose umuntu aba ari umuntu iyo yatabarutse tuba tugomba kubabara Eh, gusa nyine nta- nta kundi nta kundi njye nabuze n'amagambo nabivugamo Ah, reka mvuge ahubwo kuri iriya nkuru yindi y'ejo y'iriya nama yabereye i gatuna ku mupaka
Mm.
Eh, mu by'ukuri nubwo wenda abanyarwanda cyangwa se n'abavandimwe b'abagande bari biteze ko ejo uriya mupaka ukingurwa Eh, ku ubu utarakinguye njye ntabwo navuga ngo ni ukwenda abayobozi bacu batifuza kukingurwa ariko eh, iyo ikibazo cyaje nyine kugira ngo ki- kiveho umuntu agomba kukirandurana n'imizi yacyo njye ndifuza ko eh, kimwe n'abandi banyarwanda cyangwa n'abagande cyangwa se n'abandi bantu bifuza kuri uwo mupaka wakingurwa ni ugutegezanya bizeye nyine ira- kuri ako kwezi bahaye uganda ikabanza igakora ibyo igomba gukora yabirangiza nyine umupaka ugakingwa kandi ntekereza ko abayobozi bacu badukunda badushakira ibidufitiye akamaro reka ko nabo nta nyungu bagira mu gukinga umupaka Eh, Eh, nibyo eh, david nkwibutsa yuko ba- hari ibintu ba- bumvikanyeho bakavuga ko bagomba kubanza kureba eh, uko bimeze mu gihe cy'ukwezi kumwe hanyuma nyuma yo gutanga raporo kuri ibyo bintu mu minsi cumi n'itanu bavuga ko umupaka uzafungurwa uko biri kose ni ugukomeza tugategereza tukareba aho bishya bishyira urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku ijwi ry'amerika kereka niba nkuniganye ijambo
Eh, na- nari ngiye gusoza nyine nari ndiho nshima nyine ku ntambwe imaze guterwa Ah, kimwe n'abandi banyarwanda cyangwa se n'abandi bantu nk'uko nabivugaga reka dutegereze ikizavamo ariko njye ndahamya ntashidikanya ko ibintu biri kugenda bijya ku murongo murakoze cyane reka marira abandi umwanya urakoze cyane ugire wikendi nziza reka twakire na aburahamu aburahamu uranyumva kare yego ndakumva cyane Eh, urahagana he Eh, muvandi amakuru y'ingahe muri studio halo Eh, uherereye he muvandi
Eh, ndi hano mu bukoba tanzania amakuru ki muri tanzania
ah tanzania turashima Eh,
Eh, bityo nashaka eh, kupi- gushikiriza ngaho eh, kw'iradiyo yego
urupfu rwa kizito mihigo kweri rwarambabaje Mm,
Mm, rwarambabaje yari umuntu nahora numviriza imiziki ye nkashima imiziki yo kubaka imiziki y'urukundo Alo?
eh, komeza
Eh, rero nkamwe abamenyesha amakuru mudushikira kure Mm.
Alo?
komeza ndakumva aburahamu
Eh, mwogerageza kabisa mukaguma mutukora umuvugizi tukamenya neza kubera urupfu rwiwe rwaratunguranye twese ntitumenya icyo yoba yarazize kabisa kubera umuntu ari mu gasho ntiwavuga ngo yiyahuye hatabaye ukugerageza ku- mm, gukora neza bakatuma bakareba neza ko yiyahuye kubera je n'ubu gushika ubu sindavyemera ko yiyahuye mu minsi itatu yonyene bari yari amaze afashwe
ye birumvikana ko eh, ibyo ari ibitekerezo byawe kandi eh, ntekereza ko hari n'abandi mubisangiye kuko ku mbuga nkoranyambaga barabivuga nk'uko nguko ubivuga ariko icyo tuzi ubu ngubu kugeza ubu ni uko um, ibiro bishinzwe iperereza mu rwanda byatangaje bwa mbere inkuru y'urupfu rwe byatangaje ko byasanze yiyahuye ariko binavuga yuko hatangiye iperereza kugira ngo barebe neza ibijyanye n'urupfu rwe Eh, kugeza ubu rero ibyo biro ntacyo birabivugaho uretse ko hari n'abandi hirya no hino bari basabye ko habaho iperereza ryigenga ku bijyanye n'urupfu rwe ibyo bikaba bikiri aho ngaho naho rero kuba akubabaje ntekereza ko atari we wenyine kuko abantu benshi baragenda bagaragaza ko hari n'uwavuze mbere yawe avuga ko eh, ababajwe n'urupfu rwe birumvikana nakubwira ntiwihangane
ko murakoze yego aburahamu ugire umunsi mwiza
tugira umunsi mwiza ngaho um, muri amerika sawa sawa namwe mukomere aho muri tanzania
sawa sawa
bamara kuyitahura bakemera bagasingiza imana mu
radiyo ijwi ry'amerika turacyumva indirimbo inuma eh, ya nyakwigendera kizito mihigo twakire jean batiste ikaze mu kiganiro muri sanga
mwiriwe neza mukomere
Eh, nibyo koko nitwa nibizi jean batiste ndi hano i kigali gikondo yego
Eh, nanjye na- ni igitekerezo narifite kuri iyo muri uyu muhanzi wacu kizito mihigo twakundaga tutari bakeya mu by'ukuri kizito n'ubu hari umuntu nzi ataremera ko yapfuye kubera aracyumva ibihangano byiwe yarangiza akumva n'inkuru z'icanege nk'izo ngizo ariko ibyo mbabwiye mwe mudukorere nk'ubuvugizi muturebere nk'iperereza ry'ukuri tuvuge ati kizito yishwe n'iki ngiki nk'ubu hari abantu rwose utazi ikintu cyamwishe alo Eh, ndakumva
Eh, hagati aho ngaho sizi nimba mu kuri posite nabonye muvuga ngo nk'ayo iwacu tubabwire yenda n'amakuru uko ameze sizi nimba nagira nk'icyo mbisabira ikomeza rwose turakumva
hari ahantu mu karere ka gisagara umurenge wa kigembe akagari mirubona umudugudu ni gaharanyonga Mm,
ubuyobozi bw'akagari ndetse n'umurenge ndetse n'akarere bwazanyemo amashanyarazi ni byiza abantu barayakoresha bashyira ku muhanda ukoreshwa
mhm.
ahantu baj- umuhanda ukoreshwa ubwo n'amamodoka na moto gusa muri karitsiye cyangwa mu midugudu ukuntu abantu bagenda batura mu midugudu ku maranje maranje hari ahantu hatarimo umuriro cyane cyane mu mudugudu wa garanyonga sinzi nimba mwadukorera ubuvugizi hagati y'akarere y'ubuyobozi bw'akarere ka gisagara bu- bukareba ukuntu bukareba ukuntu bwadufasha natwe muri uwo mudugudu tukabona amashanyarazi
ntekereza ko ntekereza ko buriya inzego z'ubuyobozi bw'umudugudu zabivuze uko nibwira zishobora kuba Eh, niho- z- zarabibwiye inzego bishinzwe bityo wenda akaba ari igihe cyo gutegereza jean batiste
Eh, ni ukuvuga ngo aho hantu abantu bagerageje kwicanira n'umuriro uva ku rusengero rw'ahantu bita adeperi rubona ubundi abantu bagerageje kwikururira bishingiye amapoto bigura n'insinga ubwo ba mikoro make bari kubona za kashi pawa n'ibindi bikorwa yenda bashobora kuba ba- bakwesara inzu ntabwo bigeze bavuga ngo dukoreshe umuriro w'amashanyarazi nk'uko nyakubahwa perezida paul kagame abiteganya ko buri muntu wese acane yaba mu yaba akize yaba ari umukene hari kashi pawa zaje z'ubuntu dukora tukagenda twishyura ibyo byose nta muntu atabishoboye ubwo nuko twabuze ayo mafoto ariho insinga yegwe ndakumva kandi nka- nkakomeza mbashimira iki gi- iyi- muri isanga mwashyizeho yenda n'abantu ba rubanda bu- rugufi sinzi nimba mwabaha nimero y'ubuntu bakazajya batelefonaho noneho bo bakabitelefonera mukabakira hari nk'abantu baba badakoresha gukoresha nk'izi- nk'iri koranabuhanga tuba twagiye hariya tukabona izi posite tugapostinga mubishoboye mwashyiraho n'iyo nimero umuntu agafata inimero akazajya abatelefona
urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uduhaye iyo nimero ubundi kugeza ubu ngubu twari dufite nyine ya whatsapp ariko buriya mu minsi iri imbere nibikunda tuzayibaha turayifite ubundi ariko biba bihenze mwebwe kuba mwadutelefona hano biba bihenze niyo mpamvu duhitamo ko muduha nimero zanyu tukabihamagarira kugira ngo mubashe gutanga ibitekerezo byanyu nta nta birantega
Ya, ni byiza cyane no nakundaga gupo kubona poste zanyu nkashyiramo nimero kuri amwe mwabidusabye nkategereza ko muvugisha nkaheba sinzi nimba mwanyemerera hari umuntu yagize uruhare mu kungi- mu kunkundisha ijwi rya amerika Mm, uwo ninde
uyu ni umuhungu mukunda kuvugisha bita batiri febure aba mu ruhango Eh, bateri febre ndamuzi muzi Eh, kuri telefone cyangwa ko ariko mushimiye cyane kandi ibyo yanegetse gukora ngenda nyigisha telefone tici hano na hano ca hano Abana ndamushimiye cyane nawe nzi ko abakurikiye gatanu kuri gatanu urakoze cyane jean batiste ugire umunsi mwiza
ntabwo mwanyemerera nkasozaho nk'abantu batatu se yewe data we uzi abantu bari ku murongo bategereje ba joel bari ku murongo ba aroma bari ku murongo ariko gira vuba wihuse
bazana reka nsuhuze umuntu bita umuhoza ari mu ruhango ndetse n'umuntu wese yakunda radiyo sarusi Ni umu- ni umusirimu wa radiyo sarusi yumve ko mico myiza igikondo musohoje biza umuremyi erike nawe ari igikondo ndetse na muhire kabosi Abana bagubwe neza kandi barusheho gukunda ijwi rya amerika urakoze cyane jean batiste umunsi mwiza namwe ndabashimiye cyane reka twakire na joel
ndabumva Eh, komera cyane joel
komera byose umutagoma amakuru amakuru
makuru ya hano i kigali ni meza kabisa akavura igiye kurwa butu akazuba nako karavuye kara
Eh, ni byiza ni byiza ni byiza kabisa yewe nawe tu- tuvugana nda ahantu nyine muri rusororo nanekazi imihango ya muvandimwe wacu yanambabaje
Mm.
ijambo rya amerika bashyizeho ikiganiro cyerekeyeho ko hano ari benshi cyane
Mm.
Mm, n'umunsi umunsi ho abashe kugira byarambabaje cyane pe n'ubu ntaremera ko umuvandimwe nk'uriya wacu yiyahuye umuntu w'umusitari nk'uriya wemera imana yo- kubyakira twese bya- ntiturabyakira
Mm.
Mm, hama ikindi kintu gishobora gushyingura se Tuvuye kuri byarangiye uvuyeyo bamaze gushyingura
Eh, njye nagiye kwanari no mu kazi hari abantu benshi nasize na- nasize bataravayo ntibari bwabirangize neza kwa- ariko nagize yo mpita mvayo kwanza mborera no muri rusororo nyine umva hari hafi yanjye Mm.
Eh, niho nsanzwe nkorera muri rusororo Umva ni hafi yanjye ni hafi ni hafi Yeah.
nkorera aho bita muri kabuga Mm.
ye komeza ku ijambo hari icyo wenda kuvuga kindi Eh, tuvuye ku ibyo ibindi bintu nshima n'iriya nama yabaye ejo igatuna naho ntaba- ntaraye no- ejo ninjoro natashe bwije tumvishwe iryame- ikigo rya amerika amakuru ya saa tanu ubundi niho nkunda kuyumva Mm.
sinamenye imyanzuro ukuntu byagenze ariko iyo nama narayishimye cyane narayishimye ya myanzuro ni myiza cyane iriya- iyo ya perezida nyakubahwa paul kagame yahuye na museveni wa uganda iriya myanzuro biriya bintu twarabyishimiye cyane nk'aba- nk'abantu twari dusanzwe duhaha ibintu byinshi biva uganda urabona byaranazamutse bimwe na bimwe kubera uganda imipaka yafunzwe hari n'ibyo twabuze bya bintu rero ni byiza cyane ndabishima narabishima twarabyishimiye tureke turetse nanjye twa- twabyishimiye turi benshi
Mm.
bya Ura- bintu narabishimiye urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo rero reka tukwifurize wikendi nziza
yego na mwebwe na mwebwe ndabifurije umunsi mwiza
reka twakire na emmanuel
amahoro amahoro amahoro emmanuel
ndi mu karere ka ruhango amakuru iki mu ruhango
mu ruhango urebye ni ibisanzwe ariko kuri ubu ngubu ndi kubarizwa mu mujyi wa kigali nturuka- nturuka aho bita irusororo
i rusororo hari n'ibindi byahabereye twumvise byo gushyingura uriya muhanzi kizito mihigo
niwo muhango nari nagiyemo nari nagiye kumuherekeza yego
uriya eh, ni umuvandimwe uvuka nyaruguru Mm.
akaba yari inshuti y'urubyiruko ndetse n'abakuze Mm.
ni ukumva ngo twe abangana nawe abiganye nawe twiganye ku ishuri hariya nyaruguru mu ishu- ku ishuri ribanza mu mashuri abanza ya bita pirimeri hano mu rwanda yakuze ari umugabo w'inyangamugayo n'uyu munsi nanone arinze ava mu mubiri akiri inyangamugayo gusa ikintu kitubabaza akenshi ni ukuba tutazi eh, urupfu rwe tutazi uburyo yapfuye kuko ibivugwa ko yiyahuye biragoranye kubyumva twe nk'abamuzi nk'ababanye nawe nk'abana bamukuriyeho nk'aba- nk'abana bamufatira nk'icyitegererezo ndetse uyu munsi na none abantu turi mu kigero nk'ike kugira ngo bisabye imana afite imyaka mirongo itatu n'umunani hafi mirongo itatu n'icyenda Ah, ngira ngo turi mu gahinda ni uko burya ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda kandi ngo hatakanye uruba ukozwemo ariko ngiye buteranywe n'akeba ahora ngira ngo iyo iyo iyo ndirimbo nayo niyo aherutse gusohora ngira ngo niyo ya nyuma yasohoye mbere y'uko yitaba imana
Bo, indirimbo zo Hari- nigize kuzumva mu mbabarire hari iyitwa nyir'ubuko Ariko hari iyitwa hataka nyir'ubukozwemo naho nyir'ubuteruranywe n'akebo aricecekera nayo yarayi byofure yarayi byofure nkubwire Mm.
shima yuko mu- muri abantu mureba kure shima yuko muri abantu mugerageza mugafasha abaturage ariko urupfu rwa kizito ntumve ko ni ni igisebo ku rwanda ni igisebo ku banyarwanda ni igisebo ni- ni- ni- ni ubunyage bukomeye umwanzi aratunyaga ntabwo nabona icyo nkubwira jofu reka Ko- umva nkubwira komera komera ihangane manuel birumvikana Kwihangana, kandi ibyo uvuga nibyo kwihangana mw'ubu buzima iyi si nimba hariho icyo twakagombye kuzabaza imana kuki mana hakagombye kubaho ubutabazi bwayo kuri twe ndetse n'abandi hirya no hino ubu uyu munsi wa none burira ntumenye ko buri buke uraryama ntumenye kuri bubyuke urasinzira ntumenye kuri bukanguke bitewe n'aho isi irimo kujya n'aho irimo kuva gusa njye icyo nsaba uwiteka nakoresha ubutabera bwe kuko ubw'abantu bwo ntibushoboka byose ngira ngo hashize igihe gitoya umuvandimwe avuye mu buroko Mm.
yaganirije aba- abari urubyiruko abo yafashaga yigishaga muzika yagendereye ibigo byinshi by'abana b'imfubyi abana bireraga babonaga ubufasha kuri we Mm.
yakoze ibishoboka byose no mu ndirimbo ze yari umuntu utagereranywa yari wa muntu utakwita umuhutu nk'uko ayo moko akoreshwa si- sinatinya kubivuga cyangwa ngo umwite umututsi ahubwo yari umunyarwanda pire yari umuntu utavangiye yari umuntu utabona ikindi kintu ugereranya nawe uretse gusa kuba ari marayika murinzi niwe nafata nko- nka marayika murinzi wacu niwe nafata nk'icyitegererezo nk'i- nk'i- nk'intore mu rubyiruko niwe nafata nk'umunyarwanda uzi ubunyarwanda icyo ari cyo uzi agaciro ko kuba ari umunyarwanda azi kuba ndi umunyarwanda ntacyo yari abaye pe ndakubwira ukuri yize mu gihugu cy'ububirigi Mm.
ahafite umuryango ahafite benshi bamufashaga ahafite byinshi byabashaga no kumufasha ariko kubera urukundo yakundaga igihugu cye afata iya mbere araza arataha aza mu rwanda abamubyirukiyeho ababyirukanye nawe ntawamwishishaga ntawamu yewe nta n'uwagiraga ikibazo gusa ikimbabaza kimwe Geoffrey mumfashe mumbabarire Mm.
abantu bari gukoresha izina rye mu bya politiki abantu bari gukoresha izina rye bashaka kubaka izina ryabo bwite badufashe bihangane twe nk'abagize ikibazo badufashe be gukoresha ibyabaye Ndizera ko Niba ari bakumva.
ikibazo cya- cyazatera indi mbogamizi twebwe twabuze umuntu twabuze intwari twabuze ingenzi mu muryango ariko bihangane ku kwitiriza ibindi bintu nshya imana niyo izaca urubanza kuko tuzi yuko izuka rizaba kandi azazuka mu bapfuye nkaba nsaba rwose n'abandi bari hirya no hino mu- abanyumva mu- mu- mu gihugu cy'u rwanda mu burundi mu bugande tanzania na kenya n'ahandi hose bose bavandimwe banyarwanda muri hirya no hino barya gukoresha izina ry'umuvandimwe wacu mumukoresha mu- mu nyungu zanyu kuko nabo banyepolitike bavuga nta cyiza cya politiki nta cyiza cy'abanyepolitike muvandi sindi umunyepolitike uzanaba we ariko agahinda dusigaranye jenoside yishe abantu miliyoni irenga kizito ari mu barokokeye jenoside papa we yarapfuye urupfu yapfuye turaruzi ababyeyi yasigaranye ni umukecuru na bashiki be umuvandimwe reka nizere yuko umuvandimwe wanjye nzamubona ku munsi w'umuzuko kandi nizere yuko imana ishobora byose reka ntoyayo biba menshi sigukuyaneza imana imufashe ihangane manuel kandi urakoze kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku ijwi rya amerika nizere ko abo usabye ibyo basabye babyumvise kandi dukomeze tukwihanganishe wowe hamwe n'umuryango wa kizito n'abandi bose muri rusange bafushije uwo muvandimwe eh, wari umuhanzi ukomeye wari umuntu uharanira ubwiyunge bw'abanyarwanda n'ubumwe nk'uko umaze kubivuga urakoze cyane ugire wikendi nziza reka twakire na arma
You have- amakuru amakuru arma
Eh, ni meza ni meza buke buke Eh, ikaze rero ku ijwi rya amerika Eh, eh, murakoze murakoze Mm,
Eh, duvuga ku ijambo hanyuma nashaka ko yego natanga uriya mu uriya mu uriya muhanzi w'umunyarwanda kizito mu by'ukuri nanjye ndi mu bantu bababaye cyane byarambabaje cyane kumva ko uriya muhanzi atagihe kinini giheze avuye mu buroko eh, ariko wenda agahita apfa n'ubu kugeza ubu ngubu nagiye ntitwemeranye n'abandi bantu buriya ngo yoba yari yiyahura ariko nanjye ikikenzo wenda ngo ishuka yari yipfutseho ngo niyo yoba yarashoboye kuba eh, imuniza ayo ari iyakoresha biriya byose turabimenyereye nyakomeje mukuru hano mu burundi turabimenyereye turabizi eh, ni ukuvuga yuko ibintu byose tubimenyereye hanyuma nkagaruka hano mu burundi abantu barabandanya kwicwa ntawe uzi icyo bariko barazira mbega bazira iki bariko barazira iki Eh, ibiziga bigenda bitorwa hirya no hino muby'ukuri ibi byarekewe guhagarara hano mu gihugu cy'u burundi kugira ngo abantu babe mu mahoro none izi njyane zi- za politike ziriko zirabitera by'ukuri bari bakwiye guhagarara ba- bakabihagarika haraherutse kuba igitero muri bujumbura rirare eh, ejo bundi eh, kibe- cy'abantu ba- bashika abantu mirongo itatu abantu mirongo itatu wenda bari bambaye impuzu zitandukanye za gisirikare z'igipolisi n'izigisivire ariko baca ku bapolisi twe twahoze tugiye naho zinganira n'abantu ba- baho hariya nyine baravuga yuko bari abantu nyine bashobora kuba barakoresha ibyo kugira ngo bijyanye na n'ibi bya politiki ntushobora kumvira ngo ni uko barimo- niba barimo bera abantu mirongo itatu bafite ibihiriza n'impoho mu- ugashyira iruhande y'ipolisi ugenda wigamba ngo n'ibi n'ibi n'ibi ibyo si ibyo ibyo si ibyo nibareke politiki abari muri politiki bahiganwe bose bahiganwe eh, atawa atamwana n'ikinono hanyuma utsinda batsindwe utsinda abandanye murakoze urakoze cyane aruma ugire umunsi mwiza aho ngaho mu burundi kandi ugize neza gusangira ibitekerezo byawe n'abumva ijwi rya amerika reka twakire na shumbusho shumbusho uratwumva mwiriwe mwiriwe ndabumva Eh, amakuru amakuru
mbanze kubashimira nawe cyane cyane byose mutagomwa Eh, urakoze cyane
Eh, buriya manuel wo mu ruhango hari ibintu byinshi bavuze nanjye nari kuvuga Mm, kuko abantu bamwe bagenda eh, bavuga ku bintu byinshi bakinjira no muri politiki cyane bakajya no gucyozanya batukana banagira icyo kubera ko babonye iryo turufu yo kujya ariko nihanganishije abakunzi buriya muhanzi na- na- na- n'abantuze bose n'abanyarwanda bose ariko bareke bamwe kugenda bapostinga banatukana banagira noneho mwatumenyesheje ko i Burundi habonetse rura runani rw'aba- rw'amashyaka ane na- nabyo turabishima kuko buriya bishyize hamwe nta kibananira mm.
batumenyesha n'uriya nyanze yari yatutse uriya perezida wa- wo mu bugande ko nawe bamurekuye buriya nabyo biba biba tugenda twerekana yerekana yuko nabo haba babanze ku- kureba yuko akurikiranwa cyangwa bakanza bakabisesengura mwongera mutumenyesha uburyo kiyoni irimo iravugurira uburundi ati mwafunguye bari abanyamakuru b'iwacu buriya nabyo ni byiza kuko urumva ko n'amahanga nayo abakurikirana mwongera mutumenyesha bur- buryo ki uriya kenya irimo iranga gu- kuzana abaturage bari mu bushinwa kuko n'ubundi bashobora kubazana ugasanga n'ubundi iriya ndwara nayo bahise bayizana kandi iriya ndwara nayo ndabona irimo ira- irimo iratuma iteza ikibazo ku isi niyo mpamvu urabura ntabwo ari ukubanga ahubwo ni uko babona ari ukurengera abasigaye
Mm.
Eh, buriya kandi na- na none niriya mishyikirano yo- yabereka tuna nayo turimo turayishima kuko turabona ko byinshi bizabyara kandi ikindi none nshima ni ukuntu buriya buganda nabwo bwarekuye bari abantu menya cumi na batatu bagashyiramo ariko na bariya babiri bakoze bi- biriya bitero buriya nabyo ntibyerekana yuko nabo bazajya badufasha ku bintu byinshi kuko nabo iyo baberekanye buriya nabo ba- baba barimo bara- barerekana yuko natwo natwe baturi inyuma
ye urakoze cyane shumbusho
Eh, kandi ndabashimiye cyane
umunsi mwiza wikendi nziza
Eh, ndabakunda cyane rwose urakoze cyane reka twakire pascal Eh,
pascal uranyumva ndabumva ijwi rya amerika Eh, uherereye hehe pascal
yendi burundi
Eh, amakuru cy'aho ngaho mu burundi
eh, amakuru hari amakuru yabaye muri bururi Mm.
abana bane b'abakobwa batiriwe umwe yise umwana we yaraje kuvuka ari ku ishuri Mm.
ba- bamutiriye igifungo cyo guherayo burundu burundu Mhm.
abandi babiri abandi babiri bamufashije ku migwi uwo mwana babatsibira imi- umugore w'imyaka mirongo ibiri
yego hariho n'umukobwa ari munsi y'imyaka cumi n'umunani nawe bakira imyaka itanu yo kuguma mu gasho eh, mbere y'uko atajyana mu kigo cy'igororero ry'abana iyindi nkuru ni- ni kwihanganisha umuryango wa kizito mihigo hamwe n'abandi bakunzi bose b'uwo muhanzi yaririmba indirimbo z'imana
aho mu burundi yari akunzwe cyane
Eh, yari akunzwe cyane kuko yigeze no kuhaza muri bibiri na rimwe eh, mu kirunda hari paruwasi yigeze kuza gutembereraho
urakoze cyane pascal ugire wikendi nziza
ariko sinari bwaheze nari numvise ucecetse ngira ngo urangije gutanga ibitekerezo byawe
ya ibitekerezo ibitekerezo bya mbere birabandanya kuri uriya muhanzi kizito mihigo ngaho bandanye bamukunda cyane alo Eh, bandanye ibitekerezo byawe
Eh, twamukunda ariko twababajwe no kumva ah, bivugwa ngo yiyahuriye mu gasho Eh, ni ikintu kitasobanukiwe cyane ko ku mbu- ku mbuga nkoranyambaga hagenda haboneka amafoto bigaragaza yakubiswe yavunaguwe ariko rero nta kuri twari byabona kuko ngira ngo nk'umuryango wa Kizito Mihigo washoboye kubona umurambo by'ukuri ngira ngo hari icyo wari gutangaza ko niba by'ukuri yaba yiyahuye cyangwa aba yara- yari- yarakubiswe ibyuma cyangwa akabidombagurwa ku buryo bwo kwica umuntu hari aho usanga wabonye umurambo bishobora kugaragara mu buryo bigahumuriza ababonye ariya makuru yo ku mbuga ngurukanabumenyi eh, naryo tangazo ryashyikiririjwe n'irya muvugizi wa polisi y'u rwanda
Mm.
amakuru yanjye yaraye ye urakoze cyane nibutse ko eh, ibyari amashusho byo bigaragara nta n'umwe ushobora kubyemeza kubera ko nk'uko wabyumvise hari abantu ba- bakoresha bya ruriya rupfu ku nyungu zabo umuryango wa kizito wanasabye yuko ibintu nk'ibyo ahubwo babihagarikira aho ngaho bakabyita yuko ababikomeza baba bashinyagura reka dukomeze twumve indirimbo ya kizito mihigo igeretse ikaduherekeza herekeza muri uru rugendo rutagatifu makumyabiri n'itanu twitoza kongera kubana mu mahoro no mu buvandimwe dukesha ijuru singizwa mubyeyi wacu singizwa wowe wahaye abantu ubumwe nibyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi tukwigiraho kubabarira no kwiyunga nyabyo nta mahoro twagira nta butabera bushoboka tutari kumwe nawe mana y'ukuri kiliziya umuryango wawe yamamaza umuvandimwe mu bantu yimakaza urukundo n'ineza y'uhoraho n'iyi myaka ishize kiliziya yakoze uwo murimo wayo mu bwe yiyoroshye umutuzo ikesha ijuru singizwa mubyeyi wacu singizwa wowe wahaye abantu ubumwe nibyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi tukwigiraho kubabarira no kwiyuka nyabyo nta mahoro twagira nta butabera bushoboka tutari kumwe nawe mana y'ukuri nta mahoro twagira nta butabera bushoboka tutari kumwe nawe mana y'ukuri
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda reka twakire joseph ikaze mu kiganiro muri sanga
yego yego amahoro amahoro jeffrey
yego amakuru ki muvandimwe
yewe nta kazu yaza rwose kubera akababaro ko nyakwigendera kizito mihigo naho ubundi ahandi ho wenda muri rusange byagendaga
Eh, mukomere mukomere
Eh, yego rwose burya birababaza cyane cyane nk'urupfu nka ruriya rutunguranye umuntu atarwaye ngo umusure umurwaze burya birababaza
Mm.
Eh, cyane rero nk'uriya ugiye rwose yari ingaragu byo ni agahinda karenze ukwemera
yewe nta rupfu nta rupfu rwiza rubaho wagenda uri ingaragu wagenda uri umwana wagenda ukuze iteka ntabwo bibuza abantu kubabara
yego cyane rwose ariko ho na- ni agahumamunwa ntawabona ukuntu abivuga icyo kuza nihanganisha umuryango n'inshuti n'abavandimwe uyu muvandimwe wacu tuvuyemo imana imuruhi- imuhiruko ridashirayo
urakoze cyane joseph eh, kuri ayo magambo yo kwihanganisha umuryango uvuze niba ntakwambuye ijambo rero nakwifuriza wikendi nziza
Eh, sawa sawa twese tuyirye ntiturye
yego yego umunsi mwiza reka twakire na usabwera jean claude
Eh, murakoze cyane nanjye ndabashimiye ku ijwi rya amerika kandi nsuhuje n'abaduteze amatwi aho bari hirya no hino ku isi yose
yego yego natwe turagushimiye kuza ku ijwi ry'amerika
reka ntangire nihanganisha umuryango wa kizito mihigo nihanganishe inshuti ze zose aho ziri hirya no hino by'umwihariko nihanganisha abantu benshi twabanye igihe kitari gitoya muri gereza cyane cyane abo babanaga hitwa texas nawe se nawe wigeze nawe wigeze gufungwaho
yego twarafunganywe twabanye imyaka itari munsi y'itatu n'igice Eh, none se ko numva uvuze texas ubwo bigenda bitenze ko texas ari hano no mu buroko harimo texas yaho
no mu buroko aho twabanje kuba muri gereza nkuru ya kigali hari umudugudu witwaga texas Eh, muri gereza ya kigali habagamo texas
Eh, tuba twarawitiriye texas hari hari yitwa texas ari naho yabanje gutura akiza ubwo se byaterwaga n'iki kuhaha iryo zina
nk'ahandi ntekereza mu magereza haba hagiye hari ziba ari ngari harimo abaturage ba- batu- benshi batandukanye muri buri gace rero hagenda hitirirwa imisozi cyangwa se n'utundi duce two hirya no hino mu gihugu cyangwa se no hirya no hino ku isi nk'uko nguko texas rero ni umudugudu umwe mu yari mu yari irimo imbere ari naho kitwa mihigo yabanje gutora akinjira mbere y'uko twimurirwa imagerageza Mm. komeza tugeze imageragere rero ho twatuye mu cyumba cyitwaga indangamirwa
Mm.
nawe reka nihanganishe inshuti ze n'abo babanye umunsi ku munsi nihanganishe nanone abaririmbyi bagiye baririmbana nawe mu buzima bwa buri munsi bamuzi neza baganiraga nawe basangiraga nawe yigishaga kuririmba abantu benshi baramuzi kizito babanye umunsi ku munsi abo bose mbashije kubafata mu mugongo ku munsi nk'uyu nguyu aho bari hose bakomeze kwihangana ariko jean claude sa n'utubwira ubuzima bwa kizito muri gereza kuko uri umwe mu bantu babanye nawe kandi ntibyoroshye kugira ngo haboneke umuntu wabibwira abakunzi b'ijwi ry'amerika sa n'utubwira ubuzima bwe muri gereza uko ibyo yakoraga uko mwari mubanye mu magambo arambuye
ibyo ndabibabwira kuko ndanamuzi cyane twabanye igihe kitari munsi y'imyaka itatu Tito ni umugabo wari utuje wakundaga abantu bose wicishaga bugufi cyane agatega amatwi buri wese uje umugana ushaka kuganira nawe ntawe n'umwe yigeze abura uyu mwanya yarakwakiraga akagutega amatwi mukaganira akaguha ibisubizo by'umwihariko noneho dore ko ahantu muri gereza nk'ahari abenshi baba bakeneye ibyo kurya ibyo kwambara kizito ni umwe mu bantu bagaragaje kwisanisha na buri wese cyane haba mu gusangira haba mu kumuha gutanga ubufasha bukenewe ubwo ari bwo bwose dore ko hari abantu benshi baba bakeneye ubufasha genda byibuka cyane buri wa gatanu iyo habaga habaye isura rusange abantu batari munsi y'icumi byibuze bagombaga kurya ku mafunguro yabaga yagemuwe kizito wasangaga mu masaha y'umugoroba hari benshi bafite randevu bagomba gufata ku ngemu kizito yagemuriwe n'uyu munsi wa none benshi bateze amatwi baba banabakiri muri gereza baba n'abatashye barabyibuka cyane kandi baramuzirikana hanyuma ikindi kintu kizito yakundaga yakundaga kuririmba hari hari korali eshatu zitandukanye imwe muri zo nibuka hari harimo christus richiti eh, harimo windabyo numva ntibuka amazina yazo neza muri kiriya gatolika hari harimo izo korali eshatu kugira ngo yagiraga igihe buri korali ajya kwifasha kurepeta bagashyiramo indirimbo zabo mu byuma akabacurangira bimwe muri zo yaba yagize igitaramo akajya kwifasha gucuranga no kuririmba ntabwo kizito yigeze yicara muri gereza igihe cyose yabayemo yararirimbaga yifatanyaga n'abaturage bose nuko kizito nibwo buzima yabayemo ubu ndatekereza ko benshi bafite agahinda kenshi cyane cyane kubera ko bamuzi neza kandi yagiye abaha umwanya uhagije wo kuganira nabo no gusangira nabo ibitekerezo
jean claude urakoze cyane ugire wikendi nziza
yego murakoze cyane namwe ndabashimiye Eh, reka twakire na rishara Eh, amakuru amakuru rishara
Yeye ni sawa kabisa.
ntabwo nkumva neza ariko telefone yawe irimo agasaku
Yeye ni sawa ndio huo mwanaweza.
Eh, nuko igitekerezo cyawe
Kile chanje. Ili jambo ndio mtuma wa jambo jambo mitishi. Sala umoja wangu shishi.
Mm.
Era ndio wangu shishi kabisa ya kuwe wala wangu shishi. Ego.
wowe uri mu burundi hari igihe cyangwa uri mu rwanda
Igende Burundi ijengoro.
Eh, aho ngaho mu burundi naho abantu benshi babajwe n'urupfu rwe
Ego era babaje bwose bose kabisa. Eh
Eh, ariko rero telefone yawe ntabwo imeze neza ngi- niba hari igitekerezo ufite nyarutsa kugira ngo tu- du- du- tuve ku murongo telefone yawe ndumva ya- wagira ngo yarwaye ibicurane eh kile chanje ndio musa amatoza ya Mungu ya chawa na wakaganya itatungira mwana bwa.
yego rishari urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho ngaho mu burundi
Yego sana mumuye bikene nziza.
yego yego twakire na jean claude ngoboka
karame karame ramba ramba muvandi
ramba ramba ramba papa wanjye amakuru amakuru
amakuru ni meza iminsi myinshi iminsi myinshi yeee iminsi ba- ya- yari iciyeho da
Ewa, nishimiye kuba nongeye kukuvugisha kabisa nanjye ndaryohewe cyane
ewana kabisa ubu ngubu ndi kumva niyongereyeho ibiri icumi
ngaho tereka hano rero ayo makuru uzaniye abakunzi b'ijwi rya amerika
ewana ubwo rero nk'uko bisanzwe ni wa mukunzi waba utajya ukubagana ukuraho urushinge ngoboka jean claude ubwo ni mu karere ka ngoma mu ntara y'iburasirazuba mu murenge wa gashanda ho mu kagari ka cyangwa mu mudugudu wa rurema ya mbere by'umwihariko reka mbanze nshimira radiyo ijwi rya amerika uburyo idahwema kutuzirikana nk'abakunzi bayo kugira ngo tubashe gusangiza abavandimwe bari hirya no hino ku isi ibiba biri muri karitsiye iwacu ni ikintu cyiza cyane urakoze cyane natwe turashimira abadukurikira bose aho bava bakagera
ubu rero hano mu murenge wa gashanda ho mu karere ka ngoma ni ukuvuga ngo ubu ngubu turi ku isizoni y'ibigori bita iburide urabona rwose ko abaturage bishimiye kuba bejeje umusaruro uhagije ahubwo ikintu baba bari gusaba bitewe n'uko baba barahinze bagashoramo amafaranga menshi ndetse bakabasha no kubona umusaruro baba bari- bari gusaba icyo bita isoko kugira ngo wa musaruro wabo utazapfa ubusa bazabone abashoramari cyangwa abaguzi babaha ku giciro gishimishije kugira ngo bagaruze amafaranga babone ukuntu bongera guhinga neza cyane badahombye yego
Eh, ubwo mbikubwiye wenda unyarutse wenda ukahagera nibwo wabyibonera twejeje buride ku buryo buhagije rwose ikindi rero ni uko n'ubundi umurenge wacu wa gashanda tuba dufite abayobozi badukurikira umunsi ku munsi ubu noneho hari igikorwa cyatangiye gukorwa muri iyi minsi aho bari bagiye gutangira kubakira abatishoboye bagera kuri cumi na batanu batari bafite aho baba ubu bagiye kubazamurira amazu noneho ayo mazu bazayabashyiremo ameze neza anasakaye uri kumva ko ari igikorwa cyiza cyane kiri kubera hano muri uyu murenge wa gashanda urakoze cyane jean claude ngoboka ikindi nabatangariza noneho akandi gashya twabonye rwose nshimira nyarutsa nyarutsa Leta y'u dushigaje Rwanda iminota ndetse- mike
ni uko ham- amashuri y'abanyeshuri bigagamo yari akiri make ariko ubu twabonye umugisha banki y'isi igiye kwa- kubaka amashuri ku bigo bibiri biri hano mu murenge wa gasanda aricyo ari ikigo cya bitari n'ikigo cya munege imirimo yo kubaka igiye gutangira muri iyi minsi ubwo uri kumva nakongera kwiga ari ubushishike bwinshi mu ishuri yego claude urakoze cyane kuri ayo makuru meza utugejejeho yo ku mu- murenge wa gashanda mukomere cyane kandi mukomeze gutera imbere mugire na wikendi nziza
nawe ugire wikendi nziza kandi n'umuryango wawe imana iguhe umugisha kuba umvugishije rwose twese twese muvandi twakire na emmanuel emmanuel uranyumva
Eh, ndakumva neza Eh, ikaze ku ijwi rya amerika
Eh, murakoze cyane Mm, uherereye hehe
murereye mu karere ka muhanga eh, mu rwanda igitekerezo cyawe
Eh, turabakunda cyane urakoze cyane natwe nuko buriya umuhanzi ati ujye ukunda ugukunda
yego yego yego Mm. emmanuel komeza icyo washaka kugeza ku bateze amatwi ijwi rya amerika emmanuel ntabwo atwumva emmanuel uranyumva Eh, komeza komeza
mutavuga emmanuel ntabwo tumwumva reka twakire muhire amakuru amakuru muhire
ni meza cyane Eh, uherereye he
iyi kigali nyamirambo ariko mvuka muri ngororero Eh, igitekerezo cyawe muhire
igitekerezo cyanjye ni urupfu rwa kizito kabisa ubu rwatubabaje mukomere ukubyakira byarananiye nda- ndamwibuka nubwo namuzi isura ku isura amaso ku maso ariko ndamwibuka nkarira iyo mubonye ku mafoto ndarira pole sana komera
kwihangana byanze kabisa ni agahinda gusa turimo neza kereka uwatubwira neza urupfu yapfuye uburyo byagenze nuko turi abana b'abantu niko buriya imana ntibizi buriya ariko twiza yuko yaruhu- aruhukiye mu ijuru Ima- ari kumwe n'imana
reka tubyizere gutyo muhire kandi nkubwire ngo komera ndetse nongere kwihanganisha abakunzi b'umuhanzi kizito mihigo n'umuryango we wose ugire wikendi nziza
Eh, urakoze kandi nawe nkunda iyi radiyo cyane nkunda kuyikurikirana murakoze mugire ibiganiro byiza ye twese twese tubonereho rero uh, gushimira mwe mwese twari kumwe muri iki kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ku wa gatandatu nshimire hariya ku buhanga bw'ibyuma peter hanley na mm, fatua rimas karara wamfashije kwakira amatelefone yanyu abagize ibyago mukomere mwihangane abari mu birori kandi namwe mukomeze kumererwa neza kizito mihigo nyakwigendera kizito mihigo ati uzaba intwari kuri mikoro bari kumwe na jeffrey mutagoma
notre modèle d'humilité. Tu nous conduis sur le chemin de sainteté. Dans notre Église catholique, notre famille qui nous unit. Il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour, il y a la vie. Le pape François, nous prions pour toi, reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs dignes. Le pape François, nous prions pour toi, reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs dignes. Le pape François, notre témoin de charité, il est devant vers le terrain des démunis, envers les pauvres et les opprimés. Le pape François, il est devant. Il leur apporte l'esprit de force, la paix profonde qui vient de Dieu. Par sa présence et son message, Dieu est vivant, il est parmi nous. Le pape François, nous prions pour toi. Reste le signe de notre unité. Nous rendons